iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na venuste nshimimana ndabasuhuje duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana
bagize mwaramutse veniste mwaramutse namwe muduteze amatwi turahera mu yavugwa muri israeli abasirikare ba israeli barishe abagore babiri b'abanyepalistina harejo ku munsi w'imana inyuma y'aho umwe yirutse abatumbera nayo uwundi acumita n'imbugita umusirikare wa israeli mu ntara ya sijorudaniya yigaruriwe na israeli iri seseka ry'amaraso rikurikiye ibindi bitero byagabwe ku butaka bwa israeli israeli nayo kandi yaragabye ibitero muri ndetse no hanze y'igisagara ca jenine co muri sijorudaniya ni muri iki gisagara nyene umushikiranganji wa mbere wa israeli naftali benete yavuze ko havutse ibikorwa vy'iterabwoba igisirikare ca israeli cavuze ko atakigwanisho casanganywe uwo mugore wa mbere carasiye i betelehemu inyuma y'aho yankiye kumvira abasirikare bamusavye kutabegera ariko caremeye ko catanguje amatohoza kugira kimenye uko ubwo bwicanyi bwagenze ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwa israeli nabwo nyene bwaremeje urupfu rw'abo bagore babiri abanyepalestina barenga mirongo ibiri benshi baba bitwaje ibigwanisho baramaze kwicwa n'abajejwe umutekano ba israeli kuva mu kwezi kwa mbere ni mu gihe abanyepalestina bo bavuga ko ubwicanyi bakorerwa na israeli bwiyongereye mu ntara ya sijorudaniya n'aya makuru ku ntambara muri ikirere perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden araganira n'umushikiranganji wa mbere w'ubuhindi narendra modi kuri uyu munsi wa mbere hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo ni mu gihe amerika yavuze ko idakeneye kubona ubuhindi bugura ibitoro byinshi by'uburusiya ujejwe kumenyesha amakuru muri perezidansi ya amerika white house jen psaki yavuze ejo ku munsi w'imana ko perezida biden azobandanya kuganira n'uyu canke n'uyundi ku ngaruka y'intambara uburusiya bwateje muri ikirere darepe sing ni icegera c'umuhanuzi mu vy'umutekano mu gihugu ajejwe ibibazo vy'ubutunzi mpuzamakungu hano muri amerika akaba aheruka kugendera ubuhindi yavuze ko amerika itazocira umurongo utukura ubuhindi ku bitoro bugurira mu burusiya ariko yavuze ko atagomba kubona ubuhindi bwongereza ibitigiri vy'ivyo bugura mu burusiya ubuhindi bumaze kugura utugunguru tw'ibitoro tungana n'imiliyoni cumi na zitatu kuva uburusiya butera ikirere mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ni mu gihe mu mwaka uheze wonyene bwaguze imiliyoni z'utugunguru ibi cumi na zitandatu ubuhindi igihugu cyo muri aziya y'ubumanuko nticifatanije n'abandi mu gufatira ibihano uburusiya
washington ijwi rya amerika
tukiri kuri ayo makuru y'uburusiya na ikirere abashigikiye ubutegetsi bw'uburusiya barakoze imyiyerekano hari mu gihugu cy'ubudagi ejo ku munsi w'imana basaba ko hahagarikwa imvugo zicafuza uburusiya mu gihe bavuga ko bumerewe nabi kuva intambara itangura muri ikirere ubudage burimwo abarusiya bangana umuriyoni umwe n'ibice bibiri hamwe n'abanyayikirere bangana ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri na bitanu bamuka muri icyo gihugu abategetsi b'ubudagi bafise ubwoba ko intambara ishobora kwimukira mu gihugu cyabo mu gihe abo barusiya bakunze kuvuga amajambo yamamaza igihugu cyabo bavukamo igipolisi kimaze gutororokanya ivyaha amajana atatu na mirongo umunani na bitatu vyegetswe ku bavuga nabi uburusiya hamwe n'ivyaha ijana na mirongo umunani na kimwe by'abavuga nabi ikirere kuva iyo ntambara itangura mu kwezi kwa kabiri itariki ya mirongo ibiri na kane itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ryavuze ko abantu hafi amajana umunani bihereje amabarabara yo mu gisagara ca frankfurt ni muri mu budagi ejo ku munsi w'imana bafise amabendera y'uburusiya biyamiriza amajambo y'urwanko avugwa ku burusiya ariko hari abandi ibihumbi bibiri n'amajana atanu bakoze iyo myiyerekano nyene nk'iyo bari ku ruhande rwa ukraine
washington ijwi ry'amerika ku masezerano ya, ya israeli ya irani n'amakungu ku vya nikeleyeri abashinga amateka ba irani barapfunditse kandi bemeranya ko hakwiye gushirwaho ibisabwa n'igihugu cyabo kugira hasinywe amasezerano yo gusubira kubahiriza ivyumvikanywe n'amakungu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri nikeleyere ya irani itorokanzo ry'amakuru rya leta ya irani tasnime ryavuze ko irani isaba amerika gutanga urwandiko ruciye mu itegeko rwemejwe na kongere ya amerika kandi amerika ikazongera itazoko ikemera ko itazokongera kwidohora muri ayo masezerano mu gihe yosubira gusinywa irani na amerika biri mu biganiro ivyene muri otirishe bitumbereye kunagura amasezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu hagati y'ico gihugu n'ibihugu rutura n'amasezerano wahoze ari perezida wa amerika donald trump yavuyemwo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani bituma na irani nayo iyavamwo abashingamateka ba irani bavuga kandi ko amerika idakwiye kuzosubira gutanga ivyitwazo vyo gusubizaho ibihano kuri irani mu gihe yokwivuguruza ubugira kandi nk'uko ico kimenyeshamakuru kibandanya kibivuga
urakoze aloyizi bigirimana murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze abatwumvira mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib ruravuga ko igisasu cyaturikiye mu karere ka nyakabanda kuwa kane w'icyumweru gishize icyari gisanzwe mu rugo cyaturikiyemo ba nyiri urugo bakaba batari bazi ko ari igisasu ahubwo bagifataga nk'igikoresho cy'ubwubatsi kuko cyari kibitse hamwe n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi thierry murangira umuvugizi wa rib mu rwanda kandi haribukwa ku nshuro ya makumyabiri n'umunani jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi ijwi ry'amerika iragaruka ku munyamakuru wa siporo wabaye icyamamare viateur karinda iminota umunani n'amasegonda mirongo itanu kimwe ku busa ndanda kwa jamari umupira urengejwe na yusitiriya rudasingwa rwa mukura kuri koroneri ibigwi bya viateur karinda turabibaza jean claude munyandinda mu rwanda nyuma y'iminsi itatu i kigali mu karere ka nyakabanda haturikiye igisasu cyo mu bwoko bwa grenade kigakomeretsa umwana w'umukobwa urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribe ruravuga ko icyo gisasu cyari gisanzwe mu rugo cyaturikiyemo n'umwanzuro w'iperereza ry'ibanze ijwi ry'amerika ashatse kumenya amakuru arambuye duhamagara umuvugizi wa ribe tiyeri murangira ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane ijwi ry'amerika kutwakira ni uwuhe mwanzuro w'iperereza ry'ibanze ribu yakoze iperereza ry'ibanze ryakozwe ku bufatanye bw'inzego z'umutekano ryagaragaje ko grenade iheruka guturika tariki ya karindwi mata uyu mwaka mu karere ka kicukiro umurenge wa niboye akagari ka nyakabanda umudugudu w'indakemwa yari isanzwe iba muri urwo rugo yaturikiyemo ba nyiri urugo bakaba batari bazi ko ari igisasu ahubwo bagifataga nk'igikoresho cy'ubwubatsi kuko cyari kibitse hamwe n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi ndetse bagifataga nk'igikoresho cyakwifashishwa nko gutera umusumari abana rero baje kugikinisha kirabaturikana gikomeretsa umwe niba icyo gisasu baragifataga nk'igikoresho cyakoreshwa mu gutera imisumari mwashoboye kumenya igihe cyagereye mu bindi bikoresho bikoreshwa mu bwubatsi muri urwo rugo ibyo nibyo bigikorwaho iperereza ndetse iryo perereza rikaba rigamije kumenya uburyo cyahageze gusa ikidashidikanywaho ni uko abo bana bagikinishije batazi ko ari igisasu giturika ibisasu biturika birumvikana abaturage ntago baba babizi mu gihugu cyabayemo intambara nk'u rwanda birashoboka ko hari n'ahandi bishobora kuba bikira abaturage batazi ko bihari hari ibindi bisasu bimeze nk'icyo byigeze biturikira mu zindi ngo mu rwanda kugeza ubu ngubu ntabyo ntabyo kiriya ni ibyagaragaye muri iki gihe akaba ariyo mpamvu iperereza ari gukorwa hagamije kumenya uko cyaba cyarahageze amakuru agitangazwa yerekeranye n'icyo gisasu kubera ko cyaturitse ku munsi wa mbere wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi abantu bamwe bashushe n'ababihuza n'icyo cyunamo mbese mwebwe mu iperereza ryanyu hari akanunu kabihuza cyangwa se mwabonye ko koko ari impanuka yabaye itagambiriwe ni uruhurirane rw'amatariki uko guturika kw'icyo gisasu ntaho bihuriye n'ibyari byatangajwe mbere na bimwe mu binyamakuru bitandukanye ko icyo gisasu cyari cyatewe n'umuntu kigamije kugira uwo gihitana nta sano bifitanye n'ibihe abanyarwanda turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri n'umunani ni uko uko guturika byahuriranye n'itariki ya karindwi mata gusa ntabwo cyatewe n'umuntu nta n'uwo cyari kigamije guhitana ni uruhurirane rw'amatariki icyo gisasu umunsi giturika amakuru dufite yatangajwe ni uko icyakomerekeje umwana w'umukobwa w'imyaka umunani akaba yarajyanywe mu bitaro unyemerere nkubaze magingwa ya ubu tuvugana uwo mwana w'umukobwa ameze ate uwo mwana w'umukobwa ameze neza ari kwitabwaho ndetse abaganga batubwira ko ari kugenda arushaho kumererwa neza ku buryo mu minsi iza ari bube yavuye mu bitaro Thierry murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane ijwi rya amerika itsinda ry'impuguke mu bya gisirikare zo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari zahuriye ku mupaka wa bunagana uhuza uganda na repubulika ya demokarasi ya kongo kuri iki cyumweru zirasuzuma ingaruka z'imirwano ikomeje kuba hagati y'ingabo z'igihugu cya kongo frdc n'ingabo z'umutwe wa m23 inkuru irambuye ginashusi bahije iryo tsinda ry'impuguke mu bya gisirikare ryashyizweho n'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari igizwe n'ibihugu cumi na bibiri abarigize bateraniye mu karere ka gisoro barasuzumira hamwe iby'umutekano n'ingaruka z'intambara imaze iminsi ibera mu karere ka rucuru mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko umukuru w'inzego zishinzwe umutekano muri ako karere ka gisoro bwana shafik sekandi yabitangaje
bagiye kumara iminsi cumi n'ine cyane cyane bazabonana n'abarwanyi ba M23 baretse intambara bagahungira muri Uganda ubu bakaba bari mu maboko y'igisirikare cya Uganda mu rwego rwo gushaka gusobanukirwa neza impamvu barwana bazahura n'impunzi ziri Nyakabande n'iziri ku mupaka y'Ibunagana maze basuzume muri rusange ingaruka z'intambara hanyuma batange raporo imiryango mpuzamahanga izashingirwaho mu gushakira igisubizo amakimbirane muri aka karere
abarwanyi b'inyeshyamba za makumyabiri na gatatu kuri iki cyumweru batangaje ko bongeye guhagarika intambara nta yandi mananiza bavuga ko bari bigaruriye igice kinini cya teritwari ya rucuru birukanyemo ingabo z'igihugu ariko ko bahavuye bagasubira mu birindiro byabo kugira ngo babone ibisubizo by'ibibazo byabo banyuze mu nzira y'imishyikirano nk'uko umuvugizi w'inyeshyamba Wiringoma yabitangarije ijwi rya Amerika anavuga imwe mu misozi bavuyemo kwa kweli jo kutafuta amani tunaacha ile vilima yote kabisa kubw'amahoro twavuye mu misozi yose twari twafashe tuyambura FARDC tunaacha milima ya Rubavu, ya Chengerero, ya Bugusa, ya Mukabindi, ya Bugunamo, ya Songa ya Ngororero. Kweli tutaacha wale wa matekwa yote iko tatu tugiye kurekura imfungwa eshatu z'intambara twafashe ku munsi twagize urugamba rukomeye cyane rwo kurwanya FRDC uwo ni umunsi twabakubise cyane tubirukana muri utwo turere navuze ariko twahavuye hagamijwe amahoro gusa twatangaje ko imirwano ihagaze ariko baradutera niyo mpamvu tubarwanya kuri twe ntabwo twigira tubatera na gato nibongera kudutera tuzakomeza kwirwanaho ni hao njo walikujaka kama wanakuja wanakutana na moto kabisa walikimbia kiolela ijwi rya amerika ryifuje kandi kumenya uko byagenze kugira ngo m makumyabiri na gatatu itsinde ingabo za leta ya kongo n'aho bakura ubushobozi mu gihe havugwa amakuru ko babona inkunga ivuye ahandi oyoyoyo watu wote waliona ayayaya frs likimbia kiolela abantu bose ni abatangabuhamya bacu ndetse na bunagana yari mu maboko yacu ariko twafashe icyemezo cyo gusubira inyuma igihe cyose ifrdc itubonye bata imbunda bakiruka izo nizo mbunda dukoresha abandi bakuramo imyenda ya gisirikare bakayijugunya bagahunga bambaye imyenda ya gisivile mu gihe gikwiye tuzerekana izo mbunda tubambura ntabwo ari ukuri kuvuga ko ari umuntu ku giti cye cyangwa se guverinoma idushyigikiye turi ingabo zikomeye zizi icyo zikora tunatumikisha nguvu zetu, determination yetu tunayo. Hatuna hata mutu moya hata nchi moya inatusaidia na kitu yoyote, hatuna hatuna kabisa bwana.
Twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'ingabo za Congo FRDC ariko ntibyadushobokera. Abaduha amakuru bari mu mujyi wa Rucuro batubwiye ko ingabo za leta zitari kure cyane y'uduce turimo intambara, bakavuga ko imirwano ishobora kongera kubura. hashize ibyumweru bibiri imirwano ikaze yongeye kubura muri kariya gace ka kongo kajahajwe n'ibibazo by'umutekano muke mu cyumweru gishize repubulika ya demokarasi ya kongo yakiriwe ku mugaragaro mu muryango wa afurika w'iburasirazuba amwe mu mahame ahuza ibihugu bigize uyu muryango harimo uburyo busangiwe bwo gukemura ibibazo by'umutekano muke bireba kimwe mu bihugu bigize uyu muryango repubulika ya demokarasi ya kongo na bamwe mu baturanyi bayo nka uganda u rwanda n'uburundi basangiye ibibazo by'umutekano nubwo hakiri kare kumenya ko afurika y'uburasirazuba nk'umuryango ushobora gufasha mu bibazo birimo kubera muri teritwari ya rucuro ushingiye kuri ayo mahame kuva aho kongo ibereye umunyamuryango nta gushidikanya ko ikibazo cyayo cy'umutekano muke ubu cyabaye ikibazo cy'ibindi bihugu bitandatu bigize uwo muryango ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
haravugwa inkangu zikomeye nk'ingaruka zihindagurika ry'ibihe inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye ubu nta n'ukimenya iwe yiwe ahari isi iriko itera igenda yimuka aho umuntu yari azi ko acisha uno munsi haragera aho ahabura ubona ko umenga ejo bizohava bitera amataci iyo misozi yakwegerenaga inshingano yanyerurutse kugeza aho ifatana iri muri komine y'isare haruguru y'ibarabara RNA hafi y'ikirometero uvuye ku ngoro y'umukuru w'igihugu iyo misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura uko ari ibiri irarabana ikagaburwa n'uruzi Gasenyi isoko ryacu ritubwira ko muri kino gihe iyo misozi yataye ikibanza cayo uko yagiye inyeruruka niko yagiye ihitana imirima y'abanyagihugu igizwe hanini n'imyumbati ibigori n'ibijumbu uyu ni umwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Gishingano avuga ingaruka mbi zishobora kwaduka mu banyagihugu kubera ko imisozi atanguvu ifise kubera ko uruzi rutubakiye niyo mpamvu imisozi ikigerageza kunyeruruka ikaca ihura n'iyindi bigatuma haca haba ingorane ry'iyononekara ry'ibintu nk'imirima y'abantu n'amaparasera ni ukuri ubu nta n'ukimenya iwe yiwe ahariho uretse ubwoba bufatiye ku matati y'amatongo hari n'abanyagihugu batekewe n'ubwoba ko ari ibintu by'ibintazi ibyo bamwe bibaza ko ari uburozi bwateye iyo misozi yabo kubera ko kuva kera narindi abarundi bavuga ngo ikidahura n'imisozi mwe bavuga ngo imisozi ntihura ubu twabonye ko ari igitangaza irahura uyu unyura agenda ugahura n'uriya bikaca bifatana bamwe bariyumvira ko byo bari bisigo abandi bakiyumvira ngo uyu musozi barawuroze abahora bawubako barawushwaniye barawuroga uranyerera ibintu nk'ibyo mugabo twebwe tubibona gutya nubwo biri uko hari abandi banyagihugu babona ko ari ikibazo gishobora gutorerwa inyishu uyagira ati nyabuna leta nishiremo ingufu mu guhamagara abahinga babinonosoye ibintu bitarayangara uyu musozi urashobora kumanuka mpaka hariya ukegera impande y'ingoro y'umukuru w'igihugu hakenewe ubutabazi bwihuta n'abahinga babyigiye apana bijya byo kwegeka amagabiyo ku musozi ujya musozi nishaka kwegekwamo amagabiyo atagikozwe mu maguru masha abanyagihugu babona ko iyo misozi ishobora gukwega karambaraye haraheze imyaka indwi uruzi gasenyi rusendanishije muri karitsiye ya gatunguru iri muri komine mutimbuzi mu bumanuko bwa komine sare ruhitana ubuzima bw'abantu barenga mirongo itandatu jean bosco hakizimana arongoye umutumba wa gasenyi aho uruzi gasenyi rutera rumanukana ruvuye mu isare aha muri komine sare ibi bintu iyo bizanana bidakingiwe mu maguru masha bica bimanuka bikaza guhitana mureba muri komine mutimbuzi bahera guhitana abo mu carama n'ubundi ibara ryo urabona mwanya rizoba ku ruhande rw'abajejwe intwaro ku mutumba gishingano Egide Nsengiyumva avuga ko hambavu yo gutera ibiti ku mitumba ico bakora ari ukuraba ico bafasha abageramiwe nuko kwishika kw'imitumba ya gishingano na kwigere turashobora gufatikanya n'abene gihugu kuraba aho hantu hashobora kwaduka ikibazo ari uwo twimura akimuka tukamusabira indaro ahandi canke barashobora kuba abenegihugu bafise ayandi matongo ku rundi ruhande mugo urumva ntibibanezera ko umuntu yimuka aho yahora aba ahakuwe n'ico kiza nk'ico ugasanga arimukiye ahandi ico nico tubafasha nico turiko turakora ubu kuraba aho hantu ikibazo kitaratera ngo abantu ntibahone kubabwira bakimuka natwebwe abajeje intwaro tukabafasha nuko kwimura utuntu twabo buca hahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ibiza umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu gerve dirakubuca yarasabye amashirahamwe abishoboye gushigikira leta mu gukinga ibyo biza leta y'uburundi igiye gufata ingingo zo gukomeza igisata kijejwe gukinga ibiza no guhangana navyo ifatikanije n'abo bafashanya mu iterambere kugira ngo abakozi b'ico gisata baronswe ubumenyi buhagije bongere baronswe n'ibikoresho bikwiye amakuru atangwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ni uko kuva mu kiringo c'imyaka icumi iheze mu burundi hagumye hibonekeza iyongerekana ry'ibiza n'isibe n'ingaruka mbi zabyo arizo nkomoko z'abatizabo ku bice birenga mirongo icenda kw'ijana hafi ibihumbi mirongo umunani barateshejwe izabo n'imyuzurira ivuye ku iduga ry'ikiyaga tanganyika n'isesa ry'uruzi rusizi mu myaka ibiri iheze
nabibabwiraga mu ngingo nkuru mu rwanda haribukwa ku nshuro makumyabiri n'umunani jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi ijwi ry'amerika iragaruka ku munyamakuru wa siporo wabaye icyamamare viateur karinda ibigwi bye tubibaze jean claude munyandinda muri gahunda yo kwibuka abakoraga umwuga w'itangazamakuru bahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane itangazamakuru rya siporo rikunze kugaruka kuri viateur karinda wari waramamaye mu biganiro by'urubuga rw'imikino ndetse no mu gutangaza umupira w'amaguru ku kibuga iminota umunani n'amasegonda mirongo itanu kimwe ku busa ndanda kwa jamari umupira urengejwe na yustin riya rudasingwa wa mukura kuri koroneri ubu sanseri asindiganisha mu kimihururariya ni remera naho mukura akaganisha i kanombe umupira arawurengejeho mu wa kabiri wa mukura ugiye kunagwa na vita vita aracyashaka kuba nagira dufite iminota icyenda n'amasegonda makumyabiri n'atandatu ni kimwe ku busa jamari arajomba karinda wishwe mu mpera z'ukwezi kwa kane muri mirongo icyenda na kane yari azwiho ubunyamwuga mu itangazamakuru rya siporo ijwi rye riyunguruye ryatumaga abakunzi ba radiyo batarambirwa kumwumva mu gihe yabaga arimo atangaza umupira ho transmission en direct yatangaga ishusho nyakuri y'ibirimo kubera ku kibuga urugero amabara y'imyenda ya buri kipe icyerekezo cy'amazamu umunota umukino ugezeho n'ibindi viateur karinda yari afite ubuhanga bwo kugendana n'umupira umukinnyi ku mukinnyi igikorwa ku gikorwa usubijwe kwa danda danda kwa Pascal. Pascal agiye Pascal. Pascal afite umupira. Pascal kwa Napoleo. Napoleo aragiye. Napoleo. Napoleo afite. Napoleo. Napoleo kwa Jamal. Jamal yari yagiye mu rundi ruhande. Umupira bawutanze imbere ahubwo kwa Francois. Francois umupira ugarutse ku gituza cya inyasi inyasi yohereza umupira imbere ugaruye na danda danda kwa napoleon napoleon kwa inyasi ku gituza cya gatama gatama utanzwe na pascal pascal kwa jamari jamari kwa gatama gatama kwa sigana ku gituza ku kirenge sigana sigana ishoti imbere irereye cyane ariko nta mukinnyi wa mukuru hari umurage viateur karinda yasigiye abakunzi b'imikino ni igitabo yanditse cyitwa rwanyeganyeze dusangamo inyunguramagambo yihimbiye ku giti cye mu mukino w'umupira w'amaguru mu magambo dukesha viateur karinda harimo urubuga rw'amahina kunobagiza umurongo w'aba gatanu kwamurura inyoni n'ayandi uyu munyamakuru kandi niwe wadukanye izina ryitwa imana y'ibitego akabyiniriro bakundaga kwita umukinnyi yakaremye badru wakinaga mu b'imbere mu ikipe ya panter noir yari y'abasirikare b'u rwanda viateur karinda yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu avukira ahahoze ari muri komini rutare perefetura ya byumba muri iki gihe ni mu karere ka gicumbi yize amashuri yisumbuye mu iseminari ntoya yo ku rwesero amashuri makuru ayiga mu iseminari nkuru ya nyakibanda muri kaminuza y'u rwanda i butare no mu ishuri rikuru gatolika ry'inderabarezi ry'inkumba mu ruhengeri karinda yakurikiranye kandi amahugurwa y'ibyerekeranye na televiziyo mu bubirigi yari umukozi wa ofisi y'amatangazo ya leta orenfor mu ishami ry'imikino ariko mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi yari yarahawe inshingano zo guhagararira ibiro by'akarere bya orenforo ibyumba yari claude munyandinda i kigali irushanwa ry'umupira w'amaguru mu burundi hasigaye imikino y'itanu ngo rirangire atletico new oil niyo iri ku mwanya wa mbere imaze gutsinda kokos igitego kimwe ku busa bumamuru nayo igatsindwa na flambo du centre ibitego bibiri ku busa mu mikino ya basketball yibanziriza irushanwa ry'uburundi bwose amakipe yo hagati mu gihugu yose yatsinzwe n'amakipe kipe y'Ibujumbura inkuru ya Desire Hatungimana muri izo nkino zitangurira ihiganwa ry'uburundi bwose muri basketball imigwi n'izo serukira intara byabonetse ko igifise byinshi byo kwiga remesha yatsinze Aigle Noir y'Imakamba ku manota ijana nane kuri mirongo irindwi umumenyereza wa Aigle Noir akaba amenyesha ko bakiri inyuma muri vyinshi baravye uko imigwi y'Ibujumbura itunganijwe ni kubera imigwi y'Ibujumbura yari iteguye bikwiye haba mu marakrituma haba no mu buryo koresha bigatuma imigwi yo muri interieur titeguye neza neza turavye amarokritima turavye abakinyi dufise mu zindi nkino zabaye new star yatsinze tigers y'imakamba ku manota mirongo itandatu n'atatu kuri mirongo itanu n'abiri ururani rwirahira young eagles y'igitega ku manota ijana mirongo ibiri n'atanu kuri mirongo itandatu n'atatu nayo resipo batsinze brothers yo mu ntara ya cankuzo ku manota mirongo irindwi n'ane kuri mirongo itandatu n'atatu mu mupira w'amaguru naho kuri uno w'imana niho hasozerwa indwi igira mirongo ibiri na gatanu higanwa ry'uburundi Royal FC yatsinze mesaje Ngozi igisindo kimwe ku busa bica bituma uwo mugwi wo mu ntara ya Ngozi utakaza icizere cyo kuzotwara ihiganwa. Jimmy Ndayizeye amenyesha ko uno mwaka atagikombe na kimwe bazotwara muri bibiri bariko barakinira agasaba abakunzi b'uwo mugwi kwihangana bibaho mu mupira murabona ko twari tumaze igihe kinini dutwara ibikombe imyaka itatu twari ibikombe bibiri novuga yuko byari ibintu byiza ariko mu mupira ntawama atsinda iminsi yose urazi yuko abafana kenshi baba bashaka intsinzi ntibacike intege baze kudushikikira turabe yuko twova muri iki kibanza kibi kidashimishije mu zindi nkino zabaye musongati yatsinze flambo dolest igisindo kimwe ku busa kayanza united yanganije na buja city igisindo kimwe ku kindi egre noir yatsinze burundi sport dynamique ibitsindo bibiri ku busa ni navyo kandi flambo du centre yatsinze bumamuru rukinzo yatsinze vitaro ibitsindo bibiri kuri kimwe top junior yanganije na olympic star busa ku bundi atletico new oil nayo yatsinze rekoroko igisindo kimwe ku busa uwo mugwi wo mu ntara ya muyinga waciye ufata ikibanza ca mbere vy'imfata kibanza n'amanota mirongo ine n'atandatu umamuru ikiragitakaza ikaba ari iya kabiri n'amanota mirongo ine n'atanu kuno w'imana kandi niho hasozegwa ihiganwa ry'uburundi bwose mu nkino zo kwinonora imitsi atletisme iryo higanwa rikaba riri mu ntumbero yo kwitegurira amahiganwa ya afurika n'amahiganwa y'isi yimirije umuronsi rodrigue kwizera asanzwe yimenyereza mu gihugu cy'ubutaliyano yabaye uwa mbere ku metero ibihumbi bitanu akoresha iminota cumi n'itatu n'amasegonda mirongo ine n'abiri uwo munonotsi akaba asaba ko boshigikirwa hariho abanonotsi bakomeye cyane tukaba dusaba yuko ahubwo boshigikirwa tugasaba minisiteri jejwe inkino ngaha mu burundi yuko yojya iradushigikira ku buryo ata munonotsi n'umwe yosiba ihiganwa akomeye kubera ibintu bitandukanye yaba amaviza yaba ibisabwa canke uburyo bwo kugira abashikeyo mu nkino nazo zo gusozera ihiganwa rya handball bujumbura igikombe mu bagabo catwawe na brothers team itsinze muzinga ku bitsindo mirongo itatu n'indwi kuri mirongo itatu na kimwe mu bigeme naho young sisters yatwaye igikombe itsinze rumuri ku bitsindo mirongo ibiri na bitanu kuri mirongo ibiri na bine desire hatungimana kigali ijwi rya amerika ni kuri ayo makuru ya siporo turangirijeho gahunda za mu gitondo hano ku ijwi ry'amerika ibiganiro nari mpagarariye kandi nagize amahirwe yo kubagezaho mfatanije na nadia taha twongere duhure isa saba ku isaha yo mu rwanda no mu burundi mwari kumwe na venuste nshimiyimana
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.